E muumviriza ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri nshuti mu duteze amatwi muri kumwe na fidel niyongabo kuri mikoro mu kiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tubibutse inshuti ko mu burundi mu dukwirikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo irindwi na zibiri mu rwanda ni kuri fm ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu gihe amakungu yiteguriye ikoraniro rigira irya mirongo ibiri n'icyenda ry'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ku ihindagurika ry'ibihe ku isi rizobera mu gihugu cya azerbaijan mu kwezi gutaha abantu ku giti cyabo mu bice bitandukanye byo ku isi bariko barakora aho bageza kugira bafashe mu gikorwa cyo gukingira ibidukikije umwe muri bo ni emmanuel niyo yabikoze umurundi ayoboye ishyirahamwe greening burundi rikora ibikorwa byo guteza imbere no kubungabunga ibidukikije ishyirahamwe ryiwe riharanira gusubiza mu buryo ibidukikije biciye mu bikorwa byo guteza imbere amashamba no kubungabunga ibidukikije ishyirahamwe ayoboye rifasha abanyagihugu guhangana n'ingaruka eh, ry'ikirere biciye mu nyigisho zitandukanye iryo shyirahamwe ritanga ishyirahamwe greening burundi ryiyemeje kurwanya ubugaragwa mu burundi no gusubiza itoto igihugu mu gutera ibiti iryo shyirahamwe rifise imigambi yo kuba ryateye ibiti birenga miliyoni mirongo itanu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine mu ntumbero yo gusubiza itoto ahahoze amashamba canke ibiti vyononywe no guteza imbere ikingirwa ry'ibidukikije mu kiganiro muri sanga rero twamutumiye emmanuel niyo yabikoze ayoboye ishyirahamwe greening burundi muri iki gihe ari mu gihugu c'ubudagi igihe turiko turavugana ndakuramukije umutumire
Eh, ndabaramukije kandi ndabakengurukira kubona mwa- mwashoboye kuntumira kugira uno munsi nze kuyaga namwe ku bikorwa bitandukanye turiko turarangura vyo gukingira ibidukikije
nashaka ndababaze kuri iryo shirahamwe ryanyu mwarishinze ryari kubariko baratwumviriza
Eh, ishyirahamwe ryacu greening burundi eh, ryatanguye gukora neza na neza mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ariko ni icyumviro canjemwo aho nari kuri kaminuza Eh, kubera naragerageje ndaraba mbona ingene am- i- ibidukikije biri bihungabanye mu- mu gihugu na- na cyane cyane ndabye mu kibana aho nari nsanzwe narakuriye nda- ngerageje ku- kuraba uko mu myaka yahera byari bimeze nkaraba n'ubu uko bimeze ndabona yuko umenga hariho eh, icyo nokora kugira nterere eh, igihugu cyongere gisubirane itoto rero nicyo gituma natanguje ivyo bikorwa bivanye n'ibyo nabona bi- eh, vy'ingaruka ziriko ziraterwa n'ihindagurika ry'ibihe mu gihugu murabizi namwe ko uburimyi mu burundi ibice birenga mirongo icenda ku ijana by'abarundi babayeho kubera abarimyi rero mu gihe i- ihindagurika ry'ibihe rihaye eh, rihawe indaro mu gihugu uburimyi ntibu- ntibu- ntibugenda neza umwimbu uragabanuka bivuye ku nku- ku nkukura n'itutu- n'itituka ry'isi rero nicyo gituma na- nabonye ingene eh, ubukene bwiyongereye ibifungurwa bikagabanuka umwimbu ukagabanuka nca mvuga ati reka ngire icyo nkoze nk'ugwaruka nterere mu gukingira ibidukikije ndetse n'ibyo bibazo bimwe bimwe turabe ko byotorerwa umuti niho naciye ntangura iryo shyirahamwe ndabitangura nk'umugambi mu nyuma Ah, uwo mugambi urakura uravamo ishyirahamwe kuko na- nabitanguye ndi umwe ariko ndaraba yuko ndi umwe ntaho noshika ndatege- nda- nda- ndafasha ndafasha abandi bajene ndabinjizamo ivyo bikorwa ndiko ndakora kugira nabo ndabahugure hama nyene baranyegereye turaja hamwe turashinga ishirahamwe ubu iryo shirahamwe rifise ibikorwa bitandukanye ririko rirakora mu gihugu c'uburundi vyo gukingira ibidukikije
iryo shirahamwe ryanyu rifite icyicaro he
ishyirahamwe rifise icyicaro mu ntara ya bubanza niho o, icyicaro gikuru cy'iryo shyirahamwe kiri ariko o, turafise n'ibindi eh, ibis- ibi- ibi- ibiro bitu- o, bisanzwe biduserukira mu ntara zimwe zimwe nka bujumbura n'intara ya cibitoke
Eh, muri iki gihe mukorera he Mu- mu bice bitandukanye by'igihugu cyangwa murafise ahantu hamwe hamwe mukorera
Eh, aho twatanguye gukorera ni mu ntara ya bubanza turasubira turaja mu ntara ya cibitoki turongera turaja ah, no mu bikorwa bimwe bimwe dukora ah, dufatanije n'abandi mu- i bujumbura mu kayanza ingozi ndetse no mu, mu rumonge Eh, no mu no mu ntara ya, ya kirundo rero oh, turiko turagerageza kwagura ibikorwa vyacu kugira tubikorere ku, ku, ku butaka bw'uburundi bwose
hari ayandi mashyirahamwe mukorana
ayandi mashyirahamwe amwe amwe y'ugwaruka eh, hateguye nk'ibikorwa tukaja hamwe tugakora kugira nyene twese turabe uko twotera mu gukingira ibidukikije eh, hariho n'umugambi twigeze gukora ah, mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe aho twari twahuye turi amashyirahamwe ah, ashikane y'ugwaruka eh, kugira dukorere hamwe duterere mu bijanye no gukingira ibidukikije wari umugambi wari eh, wafashwe mu mugongo n'ubumwe bwa buraya Eh, ni nk'uko rero dusanzwe dukorana n'ayandi mashyirahamwe mato mato na cyane cyane amakoperative aho dusanzwe dukorera kubera ah, amakoperative usangamwo nyene abanyagihugu abanyagihugu nabo nibo oh, bahura n'ingaruka ubwa mbere z'ihindagurika ry'ibihe rero oh, nicyo gituma kugira dushike kwihangiro twihaye dutegerezwa gukorana na- n'amashyirahamwe ndetse n'abandi kugira eh, ibikorwa byacu bi- bi- bigende neza kandi bishyike aho byifuza kugera
igikorwa nk'icyo umugambi nk'uyu urasaba umwanya urasaba uburyo eh, uburyo mufise bungana gute
Eh, uburyo o, twavuga yuko murabizi namwe nyine amashyirahamwe usanga abayeho amashyirahamwe abaho o, ku ntererano z'abanywanyi b'amashyirahamwe canke eh, bigenze neza tukaronka ah, uburyo buvuye kuba- kubasahiriza mu bikorwa usanga dukora rero o, rimwe rimwe hariho imigambi usanga ishyigikiwe n'amashyirahamwe eh, yaba mu burundi canke mpuzamakungu
mu eh, mukorera mwabuze ko mukorera mu bice bi- bi- bi- bitandukanye Ah, ikibazo eh, c'ihindagurika ry'ibihe cyo gukingira ibidukikije mubona ari ikibazo abanyagihugu bitayeho na cane cane abakiri bato muri rusange mu gihe ari ikibazo gi- kiraje ishinga amakungu eh, nk'ubu turiko tugana ku nama iri ya mirongo ibiri n'icenda y'ishirahamwe mpuzamakungu onu kwihindagurika ry'ibihe izobera mu gihugu ca Azere- azerbaijan mu kwezi kuza
Eh, ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ubwa mbere eh, abarundi ntitwakibona neza ariko turiko turaraba ubunya turabona yuko oh, ari ikibazo gikomeye kandi kiriko kiratera intambamyi mu iterambere ry'ubuzima bw'igihugu ndetse n'ubwa abene- abenegihugu rero oh, nka jewe ubwanje nkitangwa ishyirahamwe byarangoye cyane cyangwa ari nk'umugambi ariko kugira ah, u- ubwi- umuntu ati gukingira ibidukikije ni ingirakamaro kuri buri mu- muntu wese byari ibintu bitoroshye ariko mu nyuma naragerageje nyene ndegera cyane cyane abana bo mu mashuri mato mato, umuntu ah, agerageze kubaha ubumenyi aba- aba- abarenzi ndetse bakure bako gukingira ibidukikije ari muri kazoza k'igihugu ndetse n'ak'ubuzima bwabo rero o, mu nyuma ah, ntanguje ibikorwa byo gukorana n'amashuri ndetse n'ibikorwa byo kwitanga inyigisho mu banyagihugu abanyagihugu baravuyemo barabi barabibona neza yuko i- gukingira ibidukikije ari ingirakamaro Eh, icyo nari narabonye ni uko abarundi benshi batari bafise ubumenyi ntibafise ubumenyi eh, mu bijyanye n'iby'ihindagurika ry'ibihe rero oh, iyo habayeho guhanahana ibyiyumviro ndetse n'amahugurwa mwamwamwe barabona neza yuko hariho igikwiye gukorwa kugira ibyo bi- ibidukikije bibungwabungwa rero intambamyi zarahabaye mu ntango ariko ubu novuga yuko oh, biriko biragenda neza kandi eh, barabyitabira cyane kuko dukorana n'abanyagihugu mu bikorwa turiko turarangura
tuza ku mirongo ya telefone dufise innocent nije imbere uratwumva
ariko ndabumva U- duteye akamo uri he
ni mu kirundo
ufise ikibazo ubaza icyiyumviro kiri- ushikiriza
adewe hari ikibazo nagira mbaza
yego
dewe kweri ihindagurika ry'ibihe ndagerageza ndaribona ndiko ndaribona kweri kuva navuka sinaye bwabona imvura igwa ino ino iwacu mu burundi kubera navutse mu mbi bibiri sinaye bwabone nkubu imvura ntiranacasura neza abantu ntibararima nk'uko bahora barima ni ukuvuga nibaza ko ari ihindagurika ry'ibihe ryoba ryarabaye abantu ntibabimenya nkubu imvura ntiranagwa
murakoze
ego
Eh, ico cyiyumviro canke ikibazo ca innocent nije imbere mukibona gute
Eh, ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe rifata ibisata bitandukanye by'ikirere eh, kubona ah, imvura mu- kugeza uno munsi mu burundi itaragwa cyangwa ngo ikwiragire mu mihingo yose eh, biri muri bimwe mu bibazo byatewe n'ihindagurika ry'ibihe eh, bivanye n'uko ikirere eh, kitifashe neza ikirere cyahungabanije cyane ni- ni- n'ibikorwa bimwe bimwe nyene rero nico gituma rimwe rimwe duhura n'ivyo uh, vyi- vy'uko i- imvura itagwa ku gihe Eh, murabibona cyane hari igihe ni- n'igihigwa ugasanga yononye ibintu vyinshi cane rero ihindagurika ry'ibihe eh, n'agaseseshwa rumuri eh, ririho kandi umuntu wese ategerezwa kuba maso kugira aterere mu kugira ibibazo turiko turahura navyo bi- bihere
mwoba mutumirwa mu manama mpuzamakungu ku bijanye no gukingira ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe nk'iyi nama mpuzamakungu twari ko tuvuga y'ishirahamwe amanama y'ishirahamwe onu ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe cane cane mwebwe mukiri nka nk'ugwaruka abakiri bato ndibaza ko mu- muri muri muri urwo rugero
Eh, murakoze cyane Eh, mu manama a- atandukanye ne- ndakunda gutumirwa Eh, umuntu agaterera ndetse n'ibyiyumviro bijyanye n'uko o, n'ukungene o, two- twobungabunga ibidukikije aho dusanzwe turi Eh, ariko sinda sinditabira in- iyi nama mpuzamakungu yawe bijyanye no gukingira ibidukikije eh, ariko ndabikurikiranira hagufi ibiba biriko biraberayo O, naratumiwe ku buhinga butari eh, bwo kuvuga ngo ndagiye ariko kubikurikiranira eh, ku ru- ku mbuga ngurukanabumenyi eh, aho naronse n'akaryo ko kugira icyo nshikirije biciye ku mbonesha kure ya ya cop eh, iyo iyo cya- yari inama yariko ibera mu bwongereza rero ibikorwa bi- biriko bi- bi- biraba cyangwa amanama atandukanye ajyanye no o, gukingira ibidukikije ndayakurikirana cyane ndakurikirana niba biriko biravugirwayo o, n'iziriko ziri- zirategurwa nk'izobera muri Azerbai- azerbaijan Na- n- ndiko ndakurikirana neza ukuntu o, biriko biratunganywa ndetse eh, hariho n'iyiheruka kubera ngaha anya ah, bone ni, ni iba iri mu bi- muri- mu bi- mu bitegura izo nama mpuzamakungu Ah, rero ibikorwa mwene ivyo ndabikurikirana ndaraba uko biriko biragenda ndetse ari nk'icyumviro mfise nkagiterera kugira tubandanye eh, turaba ukungene twakorera hamwe mu ku- mu kurwanya ihindagurika ry'ibihe Eh, mubona mu manama nk'ayo ivyiyumviro vy'abakiri bato bi- bihabwa ikibanza kuko nibo kazoza eh, mu gihe ihindagurika ry'ibihe eh, ingaruka zavyo zitera zimera nabi kurushiriza Eh, mu bihe biri imbere izo ngaruka niho zi- zokwibonekeza cane kurusha ah, mu myaka y'abakurambere y'aba- abarutse imbere imbere y'abakiri bato mubona uruhara rwabo kuko hari abakiri bato baja muri ayo manama bagashikiriza ivyiyumviro bakavuga ko ah, abategetsi abafata ingingo eh, ku bijanye no kurwanya ihindagurika ry'ibihe bo bishiramwo igi- igishika ah, kubera ingaruka zikomeye zizokwibonekeza kurusha uko imyaka igenda itera imbere kandi bizogira ingaruka kuri abo bariko baruku n'abazokwaruka muri kazoza
Eh, tugerageje kuraba urwaruka rwashyikiriye
alo alo
hano numva umurongo wawe umeze nabi sinzi ikibazo kihari
sinzi ko muri ko muranyumva ubu Ha- nimba har- hari ama ufise ama ntuze ama écouteurs sinzi ko hari ikibazo hari igihe twumva neza n'igihe bi- bi- bi- bicikagurika Abu- ubu ndabumva mubandanye
Okay, murakoze nariko ndavuga nti eh, ibi ibiba- ivyiyumviro vyo rwaruka rwaruka ruragerageza rugashyikiriza ivyiyumviro vyabwo eh, vyago kugira ah, ruterere mu bijanye no gukingira ibidukikije ariko akenshi tugerageje kuraba nti eh, ivyiyumviro vyo rwaruka akenshi ntibikunda gushirwa mu ngiro Oh, kandi ni ni n'inyishu zi- z'ibibazo bimwe bimwe usanga eh, byotorera umuti iri hindagurika ry'ibihe urabona neza yuko nubwo babishi- eh, baja hamwe bakicara mu manama mwene ayo yo gutorera inyishu ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe urabona neza yuko oh, ibikorwa nk'ibyo bitaja mu ngiro oh, ahubwo i- ni ni- ni ibijyanye n'inyungu mbere izo nyungu ziza zihungabanya ibidukikije gerageje kuraba urabona yuko bashyira imbere ibintu by'ubutunzi ndetse no kugwiza amahinguriro nayo amahinguriro nayo ari muri bya bintu nabyo uh, byonona cyane ikirere ugasanga bitumye ihindagurika ry'ibihe risasa indaro hano kuri ino si
ariko kubona abakiri bato bariko bafata nka nkama ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe ni no gukingira ibidukikije ni ikintu gitanga umwizero
ni ikintu gitanga umwize- umwizero cyane kuko o, abakiri bato nibo ba- bafise n'imyaka myinshi yo kubaho o, u- urabye eh, abo bafata ingingo zo hejuru rero nicyo gituma urwaruka rukwiye guhaguruka rugafata iya mbere rugaterera mu gukingira ibidukikije niyo mpamvu u- ubona ko o, benshi mu rwaruka rwagiye imbere eh, ruratunganya imigambi abandi barafata inzira zo kugira ba- bakangurira abandi kugira icyo bakora mu bijyanye no gutorera umuti irihindagurika ry'ibihe tugerageje kuraba murabona hirya no hino ku isi ko hariho urwaruka ruri ku kivi kandi eh, rufise umwete wo kugira icyo ruhindura aho rubaye ndetse no mu bihugu byabo usanzwe bavamo
Eh, mu byo mukora muravuga ko mugerageza guteza imbere amashamba eh, kubungabunga ibidukikije cyane cyane amashamba n'ibiti vya vyononywe Eh, ico gikorwa canyu si igikorwa ki- kinini cyane ko hari nkama ibiti vyari vyaratewe mu bice bitandukanye vy'igihugu aba- vya- vyaciwe baraba- barabica ivyo ivyo biti ah, vyarafasha cane mu bijanye no gukingira ibidukikije no gutuma imvura iboneka neza Ah, si igikorwa gikomeye
Eh, igikorwa turiko turakora ni igikorwa gikomeye cyane igikorwa cyo o, kongera kwambika isi kongera guha itoto uburundi eh, kugira ah, dukingire ibidukikije nyene turi ku kivi eh, urabona neza yuko mu burundi uburundi bwarahuye n'ibibazo bikomeye cyane aho o, ibiti byinshi vyaciwe ntibinasubirizwe twovuga nko mu o, mu cegeranyo cyatanzwe n'ikigo o, bita global forest watch cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu cyarerekanye neza ko ubu- i- uburundi bwahombye eh, amahita eh, y'amashamba urumva ni ibiti byaciwe ariko ugerageje kuraba nk'imigambi isanzwe ihari kugira basubirire nk'amahegitari nk'ayo oyo usanga ari ibintu oh, bitoroshe Eh, mu uburundi buri bi- bi- mirongo ibiri na bibiri vya mbere bibangamiwe ku isi n'ihindagurika ry'ibihe Eh, rero mu gihe tudaterereye canke mu gihe tudafashe iya mbere kugira dutorere umuti ivyo twaba dusanga uburundi bwarabaye ubugaragwa kuko eh, mu vyegeranyo vya bya FAO barerekana neza yuko uburundi bwahombye ibice birenga mirongo itanu ku ijana bye- eh, by'ubutaka bwari bu- mirongo ibiri n'itanu urumva yuko eh, ibiti biri biriko bira- birononwa cane kandi tutabisubirije canke ngo dufate eh, izindi nzira zo kubibungabunga uzosanga eh, mu myaka iza twicuza mu myaka iza tubayeho mu bugaragwa ugasanga nyene ibibazo n'ibibazo birabaye byinshi bwa burimyi eh, twari twizeye yuko bwofasha abarundi biranse umwembu ntubaye mwiza ubukene bubaye buratse indaro mu gihugu rero nico gituma tubona neza yuko mu bikorwa turiko turakora ni ibikorwa dusha- dutegerezwa nyene kubandanya kandi eh, dusaba n'abandi ko bofata iya mbere kugira tubandanye du- tugerageza kongera kongereza itoto ry'igihugu cacu dusubirize ibiti vyatemwe ndetse eh, duhi- dukangurire n'abantu abarundi bamenye yuko gukingira ibidukikije no kubungabunga ibiti ari ingirakamaro
radiyo ijwi ry'amerika mu kiganiro muri sanga eh, turiko tuvuga ku bijanye eh, n'ishyirahamwe eh, green eh, greening burundi riyobowe na emmanuel niyo yabikoze eh, rigerageza gukora ibikorwa vyo guteza imbere no kubungabunga ibidukikije Eh, tugarutse ku mirongo ya telefone dufise muhammad bizimana uratwumva
ndabumva murakoze abanyamakuru bya amerika ndi iburasirazuba akarere ni gaciro umurenge ni kizigiro kagari ni rono umudugudu ni kigabiro
mu rwanda bishimiye kuba mwantumenye ni mu rwanda
mufise ikibazo icyo cyumvi- nagira ngo mbaze ikibazo mfite ni icyo uburundi bukora kugira ngo umuturage watemye igiti atere ikindi kugira ngo uburundi butaba ubutayu
murakoze ikindi cya kabiri ni ikihe leta ifasha abaturage kugira ngo bajye babona ibiti hafi byo kuba batera kugira ngo barinde ubwo bugaraga nk'uko nabyumvishe mugenzi wanjye yavugaga
murakoze
yego
mumwicure
Eh, murakoze cyane kuri ibyo bibazo mubajije Eh, mu burundi hariho itegeko ryari ryaragiyeho oh, nubwo ritubahirizwa cyane yuko umuntu a- ate- ah, kugira ateme igiti ategerezwa gusubiriza imibyaro ibiri y'igiti iryo tegeko oh, ryari itegeko ryiza cyane nubwo uri kugerageza kuraba yu- oh, ko ritubahirizwa n'aba na bariya rero o, murumva ko zari yari ingingo ihambaye yo kubungabunga ibiti ndetse no kurwanya yuko ibiti bihonwa bihonywa irindi tegeko o, iryo tegeko kandi ryaravuga neza yuko umuntu yateye ibiti e, imbere yuko aja guca igiti ategerezwa ku eh, intwaro imbere yuko a- atema dufate nk'abajya usanga batema nk'ibitara by'ibiti baba barateye kugira eh, berekane neza yuko ibyo biti bagiye gutema hari rero iyo eh, iconya cari i- i- i- ryari itegeko eh, novuga ko oh, ryasahiriza cyane mu gukingira ibiti ndetse no mu kurwanya eh, u- uko kuntu ibiti bibandanya bihona rero oh, ku bijanye n'ibyo eh, leta ifasha abanyagihugu canke eh, abarundi ku bijanye no ku byose Eh, novuga ati eh, leta y'uburundi hariho umugambi yari yarashize- eh, yashizeho bita ewe burundi uramba yo gutera ibiti eh, mu mihingo yose y'igihugu ariko ugerageje kuraba urabona neza yu- ivyo biti biraterwa ariko ikibazo kihaba nuko ni ugukurikiranwa kugira ivyo biti bikure nkuko naba nabivuze mu ishyirahamwe ry'iwacu greening burundi gutera ibiti si, si gutera ngo uce ugenda igiti ni nk'umwana umwana iyo umubyaye uramurera agakura ukamukurikirana ukaraba ingene eh, ariko aratera imbere rero o, ibiti aho ibyononekanye bi- bigasubirizwa bikavomerwa eh, kuko o, igiti iyo ugiteye uko ukaca ugiheba eh, kugira uzosubire kubona aho ca- catewe usanga bigoye canke o, kugira umenye ubuzima bwacu rero kenshi biraterwa ukumva hariho imigambi yo gutera ibiti ariko wagera kuraba haheze nk'i- nk'imyaka cyangwa iminsi ugasubira hahandi byatewe ugasanga nta giti na kimwe gihari rero o- kudakurikiranwa neza kw'ibikorwa biba biriko birakorwa byo gutera ibiti nabyo nyene biri mu- mu- muri ibyo twumva ngo turiko turakingira ibidukikije ariko o, ugasanga ah, umwimbu ntushimishije
Eh, mwariko muravuga ko leta nayo ifise uwo mugambi eh, wo gutera ibiti eh, mu gihugu cose eh, mu kugwanya i- in- ingaruka zu- ziterwa no kutubahiriza ibidukikije Eh, mukorana gute n'izo nzego za leta ziri muri ico gikorwa
Eh, o- sinovuga ko greening burundi iriko irakorana ah, na leta muri uwo mugambi hewe burundi urambaye ahubwo o, turiko turashyigikira kuwushyira mu ngiro Eh, ni umugambi ukorwa na leta ariko ishyirahamwe greening burundi rikora imigambi yaryo i- ijyanye no gukingira ibidukikije urumva ni ishyirahamwe ryigenga ri- ri- ridaharanira inyungu- inyungu za politike cyangwa ibyicaro bya leta rero o, greening burundi ifite imigambi yayo ariko uwo mugambi urumva uko uca u- uba mu byo o, leta yifuza byo gu- kugwiza ibiti gukingira ibidukikije Eh,
murafise imigambi eh, yo kuba mwateye ibiti birenga imiliyoni mirongo itanu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine mu ntumbero yo gusubiza itoto ahahoze amashamba canke ibiti vyononywe no guteza imbere ikingirwa ry'ibidukikije uwo mugambi muriko mushira mu, mu buryo gute
Eh, uwo mugambi uriko u- u- uja mu ngiro kuva aho greening burundi i- itangurira ibikorwa vyayo kuko o, kuva ah, mu mwaka w'ibihumbi bibiri niho twavuga ati greening burundi dukwiye kwihangiro ry'ibikorwa dutegereza kuba twagezeko kugeza ah, kuri uno munsi greening burundi imaze ku o, gutera ibiti birenga imiliyoni zibiri n- n'ibihumbi amajana atanu o, mu bice bitandukanye by'igihugu rero o, ihangiro rya mbere twihaye ni uko mu mwaka kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine twoba twara ah, teye ibiti bishika imiliyoni mirongo itanu ni igikorwa kitoroshe ariko eh, yitanga kandi eh, umu- uwabishoboye wese ashobora kudutera intege ndetse akaduterera kuko ni ibintu bisaba uburyo Eh, greening burundi buri mwaka itegura imibyaro y'ibiti mu matuta kuko o, mu- mu ntara zitandukanye greening burundi irategura amatuta y'ibiti eh, atandukanye kugira ah, tworohereze eh, n'abakeneye ibiti abanyagihugu cyangwa twebwe kubitera ah, kubitera byoroshe no kuronka imibyaro y'ibiti kuko oh, ntitwotegura gutera ibiti tudafise aho tubikura nicyo gituma ah, buri mwaka dutegura ama- amatuta y'ibiti nk'ubu ubunya mu matuta y'ibiti dufise turafise amatuta y'ibiti ari mu mihingo eh, kuva mu kwezi kwa gatandatu niho twa- dutangura gu- gushyiraho ah, amatuta y'ibiti turafise amatuta y'ibiti ah, ashika ah, ibiti bi- ibihumbi amajana indwi rero oh, ivyo biti mu gihe imvura izoba yatasuye yatanguye kugwa neza mu kwezi kw'icumi na rimwe turizera ko dutangura kubishyira mu ngiro ibikorwa vyo gutera ibiti
ari ruhamya aratwakuye uratwumva
Eh, ndabumva mwiriwe neza mwiriwe uduhamagaye uri he
Eh, ndi mu rwanda ufise ikibazo iciyumviro ushikiriza
nshaka kubaza umumirwa wacu
D'accord.
ese- Pardon, nshaka kubaza umumirwa.
umurongo wawe umeze nabi Allô Allô
hari utubazo dushaka kumubaza
uh, sinzi uwo murongo wawe u- numva umenga ntumeze neza umurongo wawe wa telefone Allô
hari utubazo nashaka kubaza umumirwa
eh, m- vuga twumve umurongo kume, umenga umurongo ntumeze neza
ese byamumariye iki kuba yarashinze iryo shyirahamwe ryo kwita ku bidukikije Uri- kwita ku bidukikije we byamumariye iki murakoze
Ikindi- ikindi kibazo nagira ngo mbaze
ah, murongo umurongo wiwe ntumeze neza yarabajije ico vyakumariye gushinga iryo shirahamwe
Ya- abajije ikibazo cyiza cyane kuko uh, icyo icyo byamariye ni uko mbona uh, i- ibikorwa ndiko ndakora biriko biraterera cyane eh, mu bariko barabi- bara- barabironswa barabi eh, bararonka akaryo ko ko bibashikira Eh, dufate eh, nka cyane cyane aho twatanguriye mu ntara ya bubanza iyo iyo mbonye yuko oh, oh, aba- abenegihugu oh, bariko barabi eh, bariko barabikora neza bariko barabyitaho kandi babona yuko o, ihindagurika ry'ibihe ari ikibazo bwa mbere batari bafise ubwo bumenyi eh, biranti- birampa intege kandi biranyereka yuko o, mu byo o, ni- ni- nihaye nk'ihangiro ndiko ndabishikako bo o, nogerageza nko kuvuga kuko nabivuze mu burundi eh, abarundi babayeho kubera uburimyi mu biti dutera si ibiti gusa ah, byo mu mashyamba turatera ubwoko bw'ibiti butandukanye hariho ibiti bibana n'indimo ibyo biti biri mu bifasha ah, mu kubungabunga uburyohe bw'isi rero oh, aho eh, abanyagihugu bararonka umwimbu ukwiriye kandi turatera n'ibiti eh, bibana, eh, by'ibi- by'ivyamwa ivyo biti bira- birafasha cyane mu benegihugu bakabi- bakabifungura ikindi naco oh, novuga ni uko greening burundi itari kiratera irakora ibikorwa gusa vyo gutera ibiti turiko turakora ibikorwa bitandukanye eh, bi- bifasha ubuzima bw- bw'abanyagihugu na cyane cyane nko guca imikobeko o, iyo mikobeko ibasha iterwa ko ibiti ahantu hari imisozi ihanamye kugira i- i- turwanye inkukura rero o, birafasha cyane mu, mu, mu kubungabunga bwa buryohe bw'isi n'abanyagihugu o, iyo bateye ibirimwa byabo bika- bigakura bifise eh, intabire nziza ikindi ni uko o, greening burundi iriko irakora mu bikorwa bitandukanye byo ku, kugwanya ah, eh, i- ibintu byo- by'umwavu ukwiragiye hariho hose mu gushyiraho bya bikono o, ahantu hahurira abantu benshi byo kwegeranya imicafu rero biri mu bitwereka neza yuko gusukura ibisagara gusukura aho tubaye no gusukura i- i- eh, inosi yacu ari ibintu ngirakamaro oh, kuko mu bikorwa dukora dukora ibikorwa bitandukanye bifasha aba ubuzima bwa buri wese ubuzima bw'umu- bw'abenegihugu rero nicyo gituma mvuga nti jewe icyo bimaze kum- ku- kunshikanako ni uko oh, mu byo nari naripfuje yuko oh, nshikako mu byo nari naripfuje naripfuje yuko nterera mu mu banyagihugu ndiko ndabona umwimbu wabyo kandi eh, bica binezera cyane kuko oh, kuva nkiri muto eh, namye nkunda gukingira ibidukikije eh, kuko oh, ndibuka yuko igiti cya mbere nateye nagiteye ndi umwana akiri mu- nkiri muto rero oh, niyo mpamvu nkuze nkabona ingene amashyamba ariko ah, arononekara ibiti biriko birahona niyo oh, nicyo kiri mu byatumye nte- ntangura gutera ah, umuganda nyene kugira ah, buri muntu wese avo- a- a- a- agira icyo akoze ndetse eh, shyiramwo n'abandi ba- ba- be- eh, rwaruka ndaruha intege eh, ndaru- ndagwereka yuko twebwe ejo ari aho iwacu dutegereza gukingira inosi yacu kugira eh, tuyibungabunge rero nicyo gituma ah, mu byo nunguka ni uko oh, ubumenyi ifise canke eh, icyumviro canje hariho abariko barakibona kandi eh, bizofasha n'abandi bo bo muri kazoza niyo mpamvu novuga ati eh, ikintu cya mbere no umuntu yunguka ni ni reisite eh, akabona yuko oh, intererano ariko aratanga iriko iragira akamaro aho oh, a- yayitegure n'aho yayigeneye ndetse eh, iriko irafasha no mu kibano ndetse no mu buzima bw'abanyagihugu urakoze gakwavu igisagara nawe ari ku murongo wa telefone uratwumva
ngaho neza ijwi rya amerika turi aho urakomeye
yego ni gakwavu gisagara
uduhamagaye uri he
igisagara i rwanda yego ufise ikibazo canke iciyumviro ubishikirize
Eh, ikibazo nshaka kubaza umutumirwa ngaha mu burundi turahabona imitumba igiye itariho ibidukikije nk'ibiti igiye itariho ibiti imitumba yaha i burundi ese nka girini burundi nta kuntu mwakwiyegereza leta y'u burundi kugira ngo mubashe kwifashisha abanyagihugu b'i burundi guteraho ibidukikije kuri iriya mitumba tugenda tubona hari i burundi barateganya iki kuri iriya misozi y'aho ngaho i burundi
mwakoze
murakoze cyane
umwishyure
Eh, murakoze cyane eh, nk'uko oh, leta ifite imigambi yayo yo guteza eh, ibijyanye no gukingira ibidukikije eh, na- na twebwe greening burundi tu- ni nk'uko twashyize imbere imigambi yo gu- gutera kugira dukingire ibidukikije rero oh, mu byo leta iteganya ndizera yuko oh, leta ishobora kuba iteganya i- iba ifise imigambi n'ihangiro ryo kugira ah, ibidukikije bikingirwa rero imisozi nk'uko nabivuze yuko o, uburundi bwahombye eh, ibice bita- ibi- bitari bike vy- vy'amashyamba bwarihoze bufise rero niyo mpamvu ubona imisozi myimwemwe ibiti yambuye ata biti biriko kuko ibiti byaraciwe nta bantu babisubiriza nta migambi yari iriho yo kubisubiriza rero uno munsi niho o, umwe wese ategereza kugira icyo akoze kugira ibyo biti byaciwe bisubirizwe rero o, novuga nti eh, gukingira ibidukikije si umuntu umwe cyangwa se bya leta gusa ahubwo o- uwo ari we wese ategereza kugira icyo aterereye kugira ibyo biti eh, bibungabunga kuko o, si i- ibidukikije bavuga bati yuko rero nitwe tubihonya ariko o, tu- ingaruka zitugarukako rero o, ni uko twohera kuri twebwe nyene aho turi aho tubaye tugafata iya mbere mu gukingira ibidukikije greening burundi irifuza gukorera mu mi- mu ntara zitandukanye ndetse no ku burundi bwose mu gukingira ibidukikije rero nicyo gituma ah, ibyo kugira tubisigiye ko dutegereza kuronka abadushyigikira ndetse na leta igashyigikira mu bikorwa mwe n'ibyo no gushyigikira amashyirahamwe eh, asanzwe afite imigambi eh, yo gukingira ibidukikije na cyane cyane nk'amashyirahamwe yo rwaruhagira aterwa intege rero mu gihe eh, tudashyigikiwe uzosanga ibyo- imigambi tuba dufise eh, iriko ira- irazamba idashikaho oh, umuntu yari yifuza ko yoshika rero turizera yuko oh, ejo canke hirya y'ejo oh, iri hindagurika ry'ibihe turihagurukiye tuzoshika kwihangiro twihaye murakoze radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangicazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo Eh, ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mie kwetu ni bugo Eh, reka da ndiyo bugo ngo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa twigendere kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Groya.
iki kiganiro muzogikurikirana ejo eh, na hirya y'ejo eh, ntimuzotangwe radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri sanga turiko turavuga ku bijanye eh, n'ishyirahamwe greening burundi riyobowe na emmanuel niyo yabikoze iryo shyirahamwe rikaba rijejwe ibikorwa byo guteza imbere no kubungabunga ibidukikije Ah, ndashaka ndababaze mu byo mwavuze ah, mukorana gute n- n'urundi rwaruka haba muri afurika canke mu makungu ku vyerekeye kwitaho ibidukikije no kurwanya ihindagurika ry'ibihe
murakoze cyane ihindagurika ry'ibihe eh, riri mu byo oh, twihaye nk'ihangiro kugira
alo Ah, alo alo alo alo
we alo muranyumva Eh, umurongo wari umeze nabi ubu ndawumva mu- mu- muje ku ijambo
ya okay murakoze murakoze hama uh, nariko ndavuga ati kwihindagurika ry'ibihe alo ndabumva nduge okay nariko ndavuga uh, ku bijanye no gukora uh, na n'urundi rwaruka rutandukanye rwo mu, mu mihingo itandukanye y'isi ku ku bijyanye no guterera ndetse no kubungabunga ibidukikije Eh, yewe ku bwanjye novuga yuko maze guhura n'urwaruka rutandukanye rwo ku isi rufite amashyirahamwe atandukanye asanzwe akingira ibidukikije Eh, ndamaze eh, guhura n'urwaruka rwo mu karere ndamaze guhura n'urwaruka rwo mu bihugu byinshi byinshi byinshi bitandukanye Eh, nko mu- mu gihugu cy'ubuganda ah, narakoze eh, igikorwa gikomeye cyane aho nahuye n'urwaruka rwo mu gihugu cy'ubuganda eh, bari mu karere bita iramiro aho twayaze ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe ibikorwa twakorera hamwe ndetse na bijyanye no oh, n'ingene boshobora gushyiraho pepiniyeri y'ibiti kuko abantu bari bafite ihangiro ry'uko bo- bungabunga bobunga- bobungabunga eh, iki- eh, igice cyari kigenwe bita victoria rero eh, ndibuka neza yuko icyo gihe barantumiye turagenda turayaga turavugana neza ibikorwa twakorera hamwe bijyanye no gukingira ibidukikije turabikora Eh, ndabereka neza ibyo bashobora gukora rero ndabyo umwimbu berekanye mu bijyanye n'ibiti bateye n'ingene biriko biragenda byarabashije cyane abanyagihugu abanyagihugu barabyitabiriye muri ico gihugu c'ubuganda hama jewe eh, nk'uko nama nterera mu bikorwa bitandukanye ari amanama atandukanye mu bihugu bitandukanye nababwira yuko naronse akaryo ko kuvugana n'urwaruka rusanzwe ruzwi ku isi eh, mu migambi itandukanye y'ukuntu ibikorwa byo byo kubungabunga ibidukikije mu bihugu byacu twabishyira mu ngiro Eh, hariho nk'umukobwa yitwa eh, Vanessa Nakat ava mu gihugu cy'Ubuganda hariho oh, uwitwa Hilda Nakabuye mu gihugu cy'Ubuganda nyene bari mu bantu bazwi cyane mu bijyanye no kubungabunga ibidukikije na Greta Thunberg turamaze eh, kuyaga ku bikorwa mwene ibyo bwo mu gihugu ca Sweden Eh, ndibuka narigeze gutumirwa mu gihugu cy'ubu cya Maldives aho o, nahuye n'umwe mu rwaruka ariko aratera cyane mu gukingira ibidukikije mu gihugu cy'ubuhinde turayaga turahanahana ibyiyumviro by'ukuntu twakorera hamwe mu bijyanye no kubungabunga ibidukikije rero o, bimwe mu byo dukora biratwereka neza yuko abana bariya bafise ihangiro ry'uko bategerezwa gukora kandi bagaterera mu kijyanye no gukingira ibidukikije
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc dufise bienvenu banange eh, ku murongo wa telefone uratwumva oh, ntakiri ku murongo Eh, radiyo ijwi ry'amerika i washington eh, dc mu kiganiro muri sanga aho turi kumwe n'umutumire emmanuel niyo yabikoze ayoboye ishyirahamwe greening burundi rikora ibikorwa byo guteza imbere no kubungabunga ibidukikije Eh, mwitegereje aya manama mpuzamakungu y'ishyirahamwe onu ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe eh, no kurwanya ingaruka zabyo hamwe bwe mukiri bato murabye izo nama zaba zama zabaye eh, ibyo bemera eh, kuzoshira mu ngiro mubona bitanga icizere canke izo nama mubona ata akamaro kanini ko ndibuka mwariko muravuga nka Greta Thunberg ko yavuze ko yataye icizere mu manama nk'ayo ko ari ukugenda kuvuga gusa mugabo hagera gushira mu bikorwa ibyo bemeye ntibabishire mu bikorwa
Eh, amanama nk'ayo oh, ari ndibuka hariho oh, eh, hariho i- amasolisiyo bari barihaye muri kope yo mu bihumbi bibiri eh, eh, na mirongo ibiri na rimwe aho bavuga yuko ku bijyanye no oh, no guterera ibihugu biri mu ibi- ibi- bikiri mu mu- eh, biriko biriteza imbere yuko oh, bazo- bizoshyigikirwa ariko ugerageje ku byo bari ba- ba- barerekanye neza urabona yuko bitariko biraja mu ngiro Oh, nicyo gituma rimwe rimwe aya manama ego araba ariko gushyira mu ngiro imigambi nye- n'amasolisiyo baba bashyize hamwe kugira ah, ba- ba- ba- batora umuti w'ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe akenshi usanga biherera muri za mpapuro rero nicyo gituma ah, twosaba yuko izo nama ntiboba ari ukwicara gusa kugira ngo barabe eh, baje ngaho bicare bayage bavuge ibibazo bihari ariko o, ba- batore n'umuti uwo muti batoye bawushyire mu ngiro bashyire ibikorwa mu ngiro bi- bi- bisahiriza hariho o, nko mu bihugu bya buraya umugambi bari bavuze ati kugeza mu bihumbi bibiri na mirongo itatu nta modoka inwa igitoro izoba i- iki- ikibarizwa ah, mu ma- mu mahinguriro igihingurwa aho hazoba hagiyeho imiduga itanga igitoro ikoreshwa n'umuyagankuba kugira bagabanye ibyuka ariko ugerageje ko biraba iyo migambi imwe imwe nti- nti- nti- ntishyirwa mu ngiro rero nicyo gituma novuga ati eh, imigambi iyo yumvikanywe ko oh, iyo oh, ihurijwe ko na benshi cyangwa bavuze ati ni- niyo solution tubona ni- nigeragezwe gushyirwa mu ngiro kugira ah, ibi- ibibazo turiko turahura navyo vy'ihindagurika ry'ibihe rituzwe kuko murabona ko aha na hariya ry'ihindagurika ry'ibihe ari eh, ari intambamyi ikomeye ku buzima bw'igihugu ndetse n'ubw'abanyagihugu batandukanye mwavuze ko ishyirahamwe ryanyu rifasha abanyagihugu guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere eh, bivuye ku nyigisho zitandukanye zitangwa muri izo nyigisho ni nk'izihe mushimikirako
Uh, i- inyigisho uh, cyane cyane dushimikirako kuko uh, akenshi twisunga bimwe mu muri eh, biba bihanze eh, abanyagihugu ah, mu gace kanaka nko nko mu burundi murabibona ko tubangamiwe n'ubugaragwa eh, aho ibiti bibandanya byi- byo- bi- bi- bicibwa bidasubirizwa Eh, abanyagihugu turayaga ku bijyanye n'ingene byobungabungwa ni- n'ibyo bokora kugira ah, bi- ibi- i- bigwizwe rero o, greening burundi eh, mu gukorana n'aba- na- n'abanyagihugu greening burundi amapepiniyeri yayo y'ibiti ntitugurisha ibiti abanyagihugu umwe wese are- are- arahawe ikaze kuza gutora ibiti aho dusanzwe tubigwiriza kuko o, mu ihangiro twihaye twasabye ko o, buri i, rugo rutegerezwa eh, rubishaka cyangwa rufise aho rushobora kubitera byiza gutera ibiti bishyika nka mirongo ibiri kugira ruterere muri bya bintu byo kugwiza ibiti ikindi novuga ni uko o, gute- ku- gutema ibiti biva ku bikorwa bimwe bimwe bya- by'abanyagihugu cyane cyane murabibona eh, nko guteka usanga dukoresha ya- ariko hariho bimwe bimwe mu bikorwa usanga byose biza mu kugira bagabanye i- ikoreshwa ry'ibyo bi- bi- by'ayo makara Di- eh, muri icyo gihe iyo turiho turayaga ibi na biriya mu byokorwa turavugana i- i- ibyo bokora n'ibyo bokwi- eh, bokwisunga kugira ah, bya biti bibandanye bibungabungwa Ah, ndibuka yuko hariho eh, umugambi nari narihaye wo gushyiraho oh, eh, igisata muri greening burundi cyo gu- o- kugwiza amakara avuye mu mwavu Oh, na cyane cyane eh, ko dusanzwe twe ntabwo bitandukanye eh, mu bi- mu- mu- mu mihinga itandukanye hano hahurira aba- abantu benshi twashyizeho n'ibikono ajya amavubere eh, yo ko wa mwavu twegeranije tuwukoramo i- ibyo bintu bi- byosahiriza mu kurwanya rya cibwa ry'ibiti rero oh, Greening Burundi eh, isa nk'uko iri mu nzira y'uko oh, uwo mugambi ujya mu ngiro ariko hariho n'ibindi bisanzwe bikoreshwa eh, nk'ibubanza cyangwa mu rumonge turakorana na bamwe mu ba eh, mu bafise ibigazi kugira bakoreshe eh, ajya amakara avuye mu bi- mu bibarara rero oh, nabyo biri mu bintu bigabanya icibwa ry'ibiti no kubungabunga amashamba ndetse eh, navuga nti eh, hariho no- n'ibindi bikorwa bimwe bimwe bitandukanye byo gukora imbabura zigabanya i- i- ikoreshwa ry'amakara ku kigero kinini
Ah, ni ibihe ishyirahamwe ryanyu ririko rikora kugira ngo mu- mwimenyekanishe kurushiriza mu gihugu bamenye ah, akamaro n'imigambi mufise ishobora kubafasha muri iyo nzira
Eh, greening burundi eh, dusanzwe du- dukorera ah, cyane cyane eh, ibikorwa eh, aho dusanzwe turi ah, ah, ah, aho turi barabona ibikorwa tuba turiko turakora ah, n'ubu- n'ubundi buryo butandukanye turabukoresha ari nko ku mbuga zitandukanye ngurukanabumenyi eh, greening burundi ugiye kuyirondera ku- eh, haba ari eh, muri eh, site web urayibona ya ya greening burundi urabona ku mbuga za facebook twitter instagram linkedin eh, no kuri eh, youtube urashobora gusanga amavideo atandukanye ishyirahamwe greening burundi yerekana ibikorwa bitandukanye greening burundi imaze gukora n'ibyo ibiriko irarangura eh, novuga nti eh, biroroshe cyane kuri ino si tugezemwo kwerekana bimwe mu byo uh, uriko urarangura ndetse bikabonwa n'abantu benshi batandukanye bava mu mihingo yose y'isi
Ah, mu bindi mukora harimo n'ibijyanye ah, no gu- n'isuku eh, isuku amazi n'isuku murakora ibikorwa byo gukingira amazi imyonga ndetse no guteza imbere isuku mwoba idusigurira
Eh, murakoze eh, greening burundi eh, mu gukingira amazi n'imyonga eh, hariho oh, murabizi yuko imiryango myinshi mu gihugu cy'u burundi ikore, ikoresha amazi ya rusengo itanu ry'amazi ya regidezo aho haba hariho imyonga eh, yubatsemwo amabombo ya rusengo rero greening burundi ifise- irafise umugambi wo gu- gukingira ah, i- ah, ah, iyo myonga iyo oh, ni protection de ressources ano Oh, rero oh, turakora turakora ibyo bikorwa mu gukingira iyo aho iyo myongi iba yaro- amabombo ya rusenga aba yarubatswe mu kuhakingira no kuhateragira ibiti kugira ah, ya myonga izane amazi meza kandi asukuye Bo- i- ikindi nacyo oh, twavuga turakingira inzuzi murabizi yuko dufate nko mu ntara ya bubanza hariho uruzi bita kidahwe hariho uruzi bita kajeke rurakunda guhungabanya ah, i- ah, imirima ijya mu myonga i- i- ijya ma ah, de- les champs maraîchers rero turakingira mu guhateragira ibiti bi- byahagenewe nk'isuna ndetse n'ibiti bitandukanye rero o, mu gihe ibiti atabyo kandi imyonga idakingiwe akenshi imyonga irakunda gukama rero nicyo gituma biri mu byo o, twihaye nk'ihangiro ryo kubandanya dukingira yaba imyonga yaba ah, amashyamba yaba n'inz- eh, ni- ni- n'ayo mabombo ya rusengo kugira abanyagihugu baronke amazi meza ikindi mu bijyanye n'isuku twavuze yuko oh, greening burundi ifasha ah, mu kwegeranya imicafu mu gushyiraho bya bikono byo kwegeranyirizamo imicafu greening burundi kandi irategura n'ibikorwa bitandukanye byo oh, gusukura ibisagara ndetse no kurwanya bya bikopo oh, bita amaparasitiki kuko oh, ugerageje kuraba urabona yuko ibihugu byacu birabangamiwe n'ubucafu butandukanye buva mu mashasi mu masashe rero nicyo gituma eh, twashyizeho oh, imigambi nk'iyo yo kubandanya duterera kurwanya ah, isuku rike ndetse no kurwanya za ndwara ziva ku isuku rike kuko oh, greening burundi irashyigikira n'amashuri atandukanye kuko turafise amakrebe y'amashuri ku mashuri ashika mirongo ine mu gihugu cy'u Burundi ayo makrebe eh, ku mashuri yose eh, tuba twarashyizeho uburyo bw'ingene abanyeshuri eh, bashobora gukaraba canke bashobora kuronka amazi yo gukaraba canke yo kunywa meza
abwitegereje aho mugeze ubu ah, ikivi mubona cyanyu kigeze he Eh, mubona mushimishwa n'ibyo mumaze kurangura gushika ubu
Eh, tugerageje kuraba aho o, tugeze turabona yuko o, hariho intambwe tumaze gushikako aho o, ibikorwa bimwe bimwe eh, bisa n'uko biriko bira- birumvwa na benshi eh, bariko barabona akamaro kavyo rero turabona neza yuko greening burundi iriko iraterera cane kandi ibikorwa vyayo biriko biraja imbere eh, kuko ubwa mbere turavye ubwa mbere ingene twakora vyari bigoye eh, kuvuga yuko dushobora ku, kugira ah, aho tu- dushitse ariko tuba- tugerageje kuraba ubonye uko bimeze turabona yuko icyizero cyo tugifise ikindi nacyo o, eh, turiko turabona yuko o, bibandanije uko dushobora kuronka n'abadushyigikira eh, mu bikorwa bitandukanye hama dukore n'ibisumba ibyo turiko turakora ndetse dushike no kwihangira twihaye
muriko muravuga ko mushobora kurondera n'abashobora ku- kubashigikira mu bavuga nk'abari bo
Eh, Greening Burundi twavuze yuko mu bikorwa dukora ah, turakorana n'abanyagihugu bwa mbere hama abashigi- abadushyigikira mu bu- mu buryo turarondera abadushyigikira ah, ari nk'amashyirahamwe mpuzamakungu cyane umuntu uwo ari we wese yifuza ko o, yoterera mu bijyanye no gukingira ibidukikije kuri uno munsi turafise amashyirahamwe atandukanye yaba ayo mu burundi cyangwa yo hanze y'igihugu o, turiko turakorana ibikorwa bimwe bimwe by'imigambi yo gukingira ibidukikije
mwitegereje ibibazo ni inzitizi muhura zikomakomeye ni nk'izihe muri icyo gikorwa cyanyu ah, gifite akamaro
Eh, inzitizi zimwe zimwe mu zo duhura hariho inzitizi zijanye ni- eh, n'u- n'uburyo uburyo ni ikintu cya mbere kiza ki- kibangamira ibikorwa nk'ibyo ikindi ni uko o, duhura eh, no ku tubuze uburyo uburyo usanga bu- buri mu bintu byose ibyo kwiyunguruza ibyo gutegura i- imbuto ibiki rero ariko o, green burundi irifuza ko o, nka leta kuko iri mu i- mu burundi igisata ni kimwe cyonyine kija- kija- kijanye no gu- gu- kurondera imbuto eh, twa- kuko akenshi nk'imbuto z'ibiti usanga zitabonetse nko ku gihe nicyo kiri mu ntambamyi dushobora guhura nazo ikindi naco ni eh, aba- ab- abenegihugu barakwiye kumenya yuko o, ibikorwa byo gukingira ibidukikije ari ingirakamaro bakabi- bakabifasha bagafasha mu kubibungabunga ndetse n'abajejwe intwa- intwaro bakabifasha muri ibyo o, turabona neza yuko mu gihe eh, umunyagihugu atiyumvisemo ibyo bikorwa usanga n'ibyo baba bariko bara- tuba turiko turakora bidashobora gutera imbere rero o, ubwa mbere twarahura n'inzitizi mu gatera ibiti ariko ugasanga hariho abagaruka bakavyonona canke ibiti vyakuze eh, ugasanga hariho abagiye kubitema rero ico twofasha twosaba ni uko o, yaba abajejwe nta- ntwaro canke leta yoshyigikira cane mu bijanye no kubungabunga ibikorwa biba vyatunganijwe no gukorwa eh, hama bika- bikagira akamaro abo vyateguriwe nti- nti- nti- ntivyononywe canke nti- eh, ntibihave bihora n'ingorane ziza zi- zibisubiza inyuma rero o, havuye iby'uburyo turabura ibikoresho ni- n'ibindi bitandukanye ariko turizera yuko mu gihe uwo ari we wese ashyizemo ukuboko cyangwa ashyigikiye imigambi yacu turashobora gu- gushika kwihangiro tuba twarihaye kandi ibintu bikagenda neza uretse umugambi ukomeye iryo shyirahamwe ryanyu ryihaye ku byo gutera ibiti birenga miliyoni mirongo itanu gushyika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine hari iyi ni imigambi ikomakomeye uretse uwo mutegekanya mu bihe biri imbere mu gihe mubandanya icyo gikorwa cyanyu
Eh, Greening Burundi eh, havuye ibyo gutera ibiti twavuze ko dufite imigambi itandukanye ariko eh, twarabonye yuko abarundi barakenye eh, ubumenyi bukwiriye kandi buhagije bwo kubungabunga ibidukikije Greening Burundi irifuza gushyiraho ikigo gita- kijejwe gushyiraho inyi- gutanga inyigisho zijanye no gukingira ibidukikije no gusahiriza mu, mu migambi ikomeye y'uburimyi eh, kuko uburimyi n'ibidukikije ni nki- ni nk'amahasa rero o, mu, mu- mu migambi mikuru mikuru twifuza eh, greening burundi turifuza gukorana cyane n'abenegihugu gusabiriza cyane mu bikorwa bitandukanye byo guhindura ubuzima bw'umunyagihugu hama ah, tuka- tuka- tugaterera mu mu iterambere rirama
murakoze yari umutumire wacu emmanuel niyo yabikoze ayoboye ishyirahamwe greening burundi rikora ibikorwa byo guteza imbere no kubungabunga ibidukikije ishyirahamwe ryiwe rikaba riharanira gusubiza mu buryo ibidukikije bikiri mu bikorwa byo guteza imbere amashamba no kubungabunga ibidukikije ishyirahamwe ayoboye rikaba rifasha abanyagihugu guhangana n'ihindagurika ry'ikirere biciye mu nyigisho zitandukanye ritanga dushimire rero umutumire dushimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro muri isanga abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo abandi bagashikiriza ivyiyumviro namwe mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika muri rusange tubasezeye tubifuriza kugira ibihe vyiza tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'imisi yose mu kirundi no mu kinyarwanda mugire rero ibihe vyiza kandi ntimutangwe mu biganiro vyacu biri imbere ndabashimiye